ya radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi utwumva live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho facebook x instagram na youtube ni radiyo yacu viwe kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abadiplomate ba leta zunze ubumwe za amerika turukiya ibihugu by'uburayi n'iby'abarabu bahuriye muri yorodani kuwa gatandatu mu biganiro kuri siriya ni mu gihe ibihugu byo mu karere iherereyemo n'iby'amahanga birimo guharanira kuzagira ijambo ku butegetsi bushya bwuzasimbura bashar al assad amerika yatangiye ibiganiro n'ubuyobozi bw'imitwe y'ingabo zafashe ubutegetsi harimo uwa hayat tahir al sham wagabye igitero simusiga cyafashe umurwa mukuru w'i damasiko ku cyumweru gishize mu cyumweru gishize rero perezida joe biden wa amerika yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu anthony blinken ngo ashakishe uburyo bwo kumvikanisha amahame amerika yifuza ko yashingirwaho mu gushyiraho ubutegetsi bushya muri siriya hagati aho turukiya umuturanyi wa siriya mu majyaruguru imaze imyaka ishyigikiye ingabo zarwanyaga ubutegetsi bwariho bwa bashar al assad nayo niko ishaka kugira uruhare n'ijambo mu butegetsi bushya mu mpera z'icyumweru dushoje ambasade ya turukiya i damasiko nayo yafunguye imiryango ibendera rya turukiya ryongera kuzamuka muri siriya nyuma y'imyaka cumi n'ibiri blinken intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye muri siriya gel pederson ushinzwe ububanyi n'amahanga mu bumwe bw'uburayi kaja kalas bahuye n'abaminisitiri bo muri yorodani arabiya sawudite iraki libani misiri emirasi ziyunze z'abarabu bahrain na katare bahurira muri yorodani ku mezi imwe mu nzu yagenewe gucumbikira abashyitsi ngo baganire kuri siriya nyamara ntawari uhagarariye siriya wari muri ibyo biganiro nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye politike mpuzamahanga n'umutekano porofeseri paul kananura turavugana ari i pari mu bufaransa porofeseri paul kananura ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mutagomwa kuntumira muri iki kiganiro nsuhuje baje kugusuhuza nsuhuje n'abatwumva n'abazatwumva nyuma murakoze murakoze cyane turavuga kuri siriya y'uyu munsi ariko nagira ngo unyemerere mbere y'uko tuvuga ku birimo kuba muri iki gihe duse n'abasubira inyuma gato turebe uko siriya yageze aho iri uyu munsi tuvuze kuri bashar al assad wari umaze imyaka makumyabiri n'ine ku butegetsi yabusigiwe na se hafez al assad wategetse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe kugeza mu bihumbi bibiri uyu muryango wa ba asad washoboye ute kwigumanira ubutegetsi iyi myaka yose
ni uko uwo muryango wayoboranije igitugu gikomeye cyane cy'ikibatsi kigizwe n'ubukinduzi ubwicanyi bunyuranye kandi bubi kumarira mu buroko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi bibi byinshi mbese bayoboje abaturage inkoni
ni ukuvuga ko muri iyi myaka yose igera kuri mirongo itanu uwavuga yuko abaturage muri siriya bari barakandamijwe n'ubutegetsi bwabo ntabwo yaba yibeshye
barabakandamije bikomeye ngira ngo hari n'ikibiherekana n'ariya mashusho ya bariya ba- bakuye mu magereza bari barafunzwe ku se akiriho batari bazi n- n'uko ku isi hasa bafungiwe mu mu- mu- mu bintu bimeze nk'ubuvumo cyangwa uburoko bukomeye cyane Eh, basohotsemo barababwira bati nimugende bati "Eh, ubuse kwa ba- ba- ba Assad ntibahari Eh, Assad bo bari bazi ntibari bazi ko yasimbuwe n'umuhungu we urumva rero ibyo ngibyo eh, ni ibyerekana eh, ikibatsi cy'igitugu eh, gikomeye cyane mu kwirenza abatavuga rumwe n'ubutegetsi byari byaracecekesheje abaturage ariko babonye ko bavuyeho nk'uko abaturage baraje barabyina bajya no mu nzu ye babyiniramo barasenyagura ab- nu- n'uburiri bw'abaturage babanje kuburyamamo ngira ngo mbere yo ku- kwiba amashuka yabwo n'ibitanda Eh, byagaragaye bamwe barimwo bifotoreza muri perezidanse abandi ba- bicara mu ntebe eh, perezida Assad yakoreragamo mu rwego ngira ngo igisa n'icyoba wa- wari urimo uvuga cyari cyarabacengeye mu mitsi kimaze kweyuka nyuma y'uko ahongeye mu burusiya
Eh, niko byagenze kandi niko bigendera ingoma zose z'ibi- z'igitugu cyangwa z'igisuti zigenda kuriya Eh, niba mubyibuka kadafi nawe niko byagenze Saddam Hussein niko byagenze eh, n'ahandi muri mu- mu- muri za Egypte no mu- no muri za Tuniziya aho ni mu bihugu by'Abarabu ariko tutagiye kure eh, no muri Afurika Mobutu niko byamugendekeye Idi Amin Dada ariko byamugendekeye abanyagitugu bose ingoma z'ibisuti byose zirangira kuriya eh, ku buryo bw'ubufindo kandi abaturage bakishima babukomeraga amashyi ubikomejeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kuzamura habaye bisa n'inkubiri y'impinduramatwara n'ihirima ry'ubutegetsi bw'abafatwaga nk'ibihangange b'abanyabitugu mu bihugu by'abarabu wari umaze kubivuga aha, za tunisiya libiya misiri n'ahandi kuki ubutegetsi bwa assad bwakomeje umutsi kugeza ejo bundi buhirima
Eh, nabwo bwari kuri gahunda yo guhirima nk'uko ba- bakuyeho kadafi gusa eh, icyaje kubufasha ni uko icyemezo cyaciye mu kanama k'umutekano eh, k'umuryango w'abibumbye cyakomwe mu nkokora n'uburusiya n'ubushinwa eh, bwashyizeho biriya bita veto hanyuma bwongera gufashwa n'uko uburusiya eh, bwabyitambitsemo bukamufasha ku buryo bugaragara Eh, bafatanije na irani yohereje abasirikari barinda indongozi yabo ikomeye Eh, hanyuma hazamo n'abari bo muri esiboramu byatumye nabo baza kurwanira muri mu- muri siriya Eh, ibyo byose byafashije ingabo za siriya gusa n'izihagararaho zihangana n'ibyo bitero bya ziriya nyeshyamba ndetse n'indi mitwe y'iterabwoba none urumva rero yuko eh, komeza ari ari intuze yari ibafashije cyane Eh, ari uburusiya bwabafashije cyane kuba bataratembagaye Eh, muri iyi minsi rero ubwo urabona ko ikibazo cyari gihari ari uko irani yagarutse ku bibazo byayo hanyuma mm, Iraq, eh, bariya nabo bo- ba- bariya barwanyi bo muri libani nabo basubira iwabo kurwanira iwabo uburusiya nabwo bwibereye mu bibazo ibyo rero byatumye eh, kwihuta ubutegetsi buvaho ku buryo bwihuse cyane cyane ko abarusiya eh, basaga n'aba- nabo n'ababakuyeho amaboko kubera imigendekere y'isi ya politiki iriho ubu ngubu
Eh, icyo kibazo nacyo nari buze kukigarukaho nkubaza uko byagenze kugira ngo ibyananiye izo nyeshyamba mu myaka n'imyaniko zibishobore mu, mu, mu cyumweru kimwe ariko sa nk'ubanza utubwire wari wavuze eh, ku buryo o, uburusiya n'ubushinwa muri iriya nama abantu bashyigikiye eh, umwanzuro eh, siriya ifitemo inyungu uburusiya n'ubushinwa byari bifite izihe nyungu muri siriya ku buryo bishyigikira ubutegetsi bwa assad
oya icya mbere ni uko bo bafite uko bativanga mu bibazo by'ibihugu icyo ngicyo nicyo cya mbere bari bahagazeho noneho bakavuga bati abanyaburayi baratubeshye muri libiya bavuga yuko bagiye kurinda ikirere cya libiya kugira ngo kadafa adakoresha indege bo bakora ibyo tutavuganye kuba rero barakoze ibyo batavuganye byo gukuraho umukuru w'igihugu cya libiya byababaje abarusiya bibabaza n'abashinwa kuko bo si imigenzo yabo ya politiki si nako eh, biyumvira uko isi yayoborwa kuko bo batekereza ko ari abaturage bakikorera ibyo bagomba gukora ibyo rero nibyo byatumye ba- bavuga bati ntabwo kuri siriya tubemereye Ni- nibyo twakwita purinsipe
hanyuma rero ejo bundi nabo bahugiye mu byabo inyeshyamba zibazibonye uburyo bwo kuvugutira ubutegetsi bwa assad
Eh, ibyo byarabaye ariko ngira ngo byari bizwi gake n'igihugu cya iran n'igihugu cya cy'uburusiya kuko buriya igihe hari i- iryo sibaniro mu gihugu cya siriya iriya myaka yose ibihugu bitatu bisa nk'aho byigabanije eh, kuyobora siri kuy- kuyoboreramo siriya ni ukuvuga ko hari u- hari turikiya eh, mu majyaruguru hakaba uburusiya ku gihugu cyose hakaba na irani yayoboreraga indani eh, iyobora i- i- ibyi- ibyerekeranye n'imirwano Eh, ibyo bihugu rero byaje kumvikanira mu gi- mu- a- asitana bigirana amasezerano y'uko bigomba kujya byumvikana uko siriya igomba kumera igihe rero babonye ko hari ibyo bibazo eh, izi nzego z'ubutasi z'uburayi ni- cyane cyane iza amerika eh, n'iz'abayisiraheli eh, basaba turikiya gushyigikira ziriya nyeshyamba z'abayisilamu kugira ngo bafate ubutegetsi eh, turikiya nayo ibifitemo inyungu zayo zo kugira ngo eh, yagure uburyo bw'abayisilamu babo b'abasinite eh, bakureho bariya b'abashiya kuko basa na- n'abafite ibice bibiri by'aba- by'abayisilamu abasinite ba- bagendera kuri arabi sawudite memu na turikiya ukurikije amateka yayo ya kera icyitwa ampire otoma noneho eh, a- abashite bakagendera kuri ira ubwo rero ab- abona icyo cyuho cyo kugira ngo yikize umwanzi we wari perezida asade wa damasi wagiye afatanya n'abakiride kugira ngo nawe bamujombe ibikwasi ni icya mbere icya kabiri eh, abasinite bari bamaze kuba benshi kuko batuye mu biturage bakomeje kubyara abashite bari mu mijyi bagenda bafata indi mico babyara buke doko bari bamaze kuba benshi bageze nk'ubu ngo kuri za mirongo inani ku ijana akavuga ati noneho haze n'idini ryacu kugira ngo kiriya gihugu nkigiremo ijambo hakabamo n'ibindi by'ubukungu buriya biba bi- byihishe hejuru y'ibyo ngibyo by'amadini ni- n'ibindi I- ibyo rero byatumye bo bateranira i katari mbere y'uko igitero kiba kugira ngo babwire abandi bataza gutungurwa babwire irani na- n'abarusiya bari bari kumwe icyo gihe eh, na- na- na biriya bihugu byo muri gorufe bati yebana igihe kirageze cyo gukuraho asade ubwo abandi rero babonye nta kundi byagenda kandi ingufu ngubu zarahinduye eh, zarigaranzuranye muri kariya gace ko mu burasirazuba bwo hagati eh, barabyihorera ubwo nibwo uburusiya bwo bwafashe icyemezo cy'igihe bikomeye kuza gukuramo eh, asadi Ikibi- iki- iki- ikimenyetso cyabyo ni uko wabonye ko bafashe igihugu mu minsi cumi n'ibiri ibyo bintu ubundi ntibibaho kandi bavuye ahantu kure ni uko bageze aho nabo bakumvikana bakumvikana n'abari ku butegetsi ntibigeze barwana burya nta mirwano yabayeho na- n'abasirikare naho babahagaritse harya za repu ni igihe cyo eh, uburusiya bwabarasheho ntibwabarasheho kugira ngo bubahagarike gusa bwagiraga bubumvisha ko bagomba kutegera biriya bigo byabo- byabo bya gisirikari byaba ibyo mu mazi byaba ibyo mu kirere bi- biriya bigo bibiri bihari eh, abo bariya barwanyi nabo barabibemerera ubwo nibwo babwiye asade bati ubwo tuje kugukura aho ngaho uhita ugenda uze uhungire hano bamaze kumuhungishiriza mu burusiya ba- ba- bagiye no kumuha n'ubwenegihugu bagiye no kumuturisha mariya paul hariya muri uriya mujyi wa mariya paul hariya burusiya bwafashe muri ukraine muri kerena Mm. uvuze ku byerekeye inyungu z'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ariko se amerika n'uburayi byo birashaka y'iki kuko muri eh, hariya dutangira ikiganiro wumvise ko habaye iriya nama yabereye muri yorodani hari harimo uhagarariye amerika uhagarariye ubumwe bw'uburayi bo uburayi na amerika kuki bishishikajwe n'ibibera muri siriya
Eh, icya mbere eh, kibashishikaje kandi n'insinzi bagize kuko nibo bari bashatse gukuraho ubutegetsi bwa siriya mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo basa n'ababigezeho nubwo bakoresheje eh, imi- umutwe w'aba- w'inyeshyamba z'abayisilamu icya kabiri bahafite eh, inyungu z'ubukungu buriya igihe cyose iriya yashwanyutse cyane cyane hariya hari abakiribe mu majyaruguru eh, ngira ngo hari za peteroli nyinshi eh, raporo zose zerekanaga ko havomwa peteroli kuva icyo gihe eh, it- ya- ya- ingana na itw- igurwa miliyoni buri munsi ubwo urumva niba bayiguze miliyoni ni uko baba bayiguze kuri make kandi icyo gihe kugera n'ubu ntabwo ayo mafaranga yagiye eh, mu- mu ntuze mu mu kigega cyangwa se mu mu isanduku ya siriya ya- yagiye muri abo barwanyi eh, bo- babihinduramo intwaro ubwo urumva izo peteroli aho zijya zigurwa kuri make kandi zikoherezwa muri ibyo bihugu byose harimo inyungu nyinshi z'ubukungu harimo no kugira ngo bayobore kariya karere ni akarere karimo imiyoboro yo kugenda ujya muri za irake ujya muri mediterane eh, nibyo bita muri geopolitike ahantu hafite eh, inyungu kuri ibyo bihugu u- kuba uhafite u- unahafite ijambo eh, bituma u- usa n'u- n'ubutegeka ku karere ku buryo bumwe cyangwa ubundi haba mu bw'ubukungu cyangwa ubwa politiki buriya haba hari inyungu nyinshi kandi ziremereye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga turaganira ku bibera mu gihugu cya siriya muri iki gihe nyuma y'ihirima ry'ubutegetsi bwa bashar al assad umutumirwa wacu ni professor paul kananura turavugana ari i pari mu bufaransa tujye noneho ku bibazo bya bamwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika duhereye kuri iki cya ruben nyandwi ati atubwire isano iri hagati y'intambara uburusiya bwashoje kuri ukraine n'ihirima ry'ubutegetsi bwa al assad
I- isano irahari kuko uburusiya nicyo kibambasi cya siriya nuko niwe kibamba muri siriya kugira ngo ibi bihugu bibe bitaramutembagaje ibyo rero byatumye yari ahafite ikigo gikomeye eh, cy'abasirikare barwarira mu kirere n'indege Mm.
aho habereye iriya ntambara yo muri ikirere uburusiya indege zabwo zarabujyanye ibyuma by'ubutasi bwo mu kirere zibwerekeza aho ngaho ubwo rero nibwo eh, inzego z'ubutasi bw'abanyaburayi cyane cyane abanyamerika eh, babwiye turikiya na- bariya bandi bati eh, hariya ubwirinzi ntibugikomeye hatangiye kujegajega icyo ni kimwe icya kabiri eh, uburusiya ntabwo buzata hariya buri ngo buze kurwana nuko baje ku- kubukuraho eh, baje ku- kwihutisha gukuraho ubwo butegetsi ariko ikindi kinakomeye Mm.
ni uko nka kuriya bagerageje kwinjira mu burusiya kugira ngo baburangaze aho kugira ngo bukomeze kurwana muri kirene bugaruke inyuma kwitabara muri kurusike uburusiya bakabwihorera ahubwo bugakomeza gufata ahandi hantu Mm.
hari n'ubwo buriya batekereje ko ni- nibaza kurwana muri siriya eh, uburusiya nabwo buzagabanya ingufu zo kurwana muri kirene noneho bukaza gutabara siriya ahubwo uburusiya burabimenya nabwo burabizi- burabi- burabihorera none ubu ngubu barimo bararwana n'uko bashyigikiye abayisilamu imitwe y'abayisilamu akaba ariyo igeze ku butegetsi hariya muri siriya bakaba bamwe batangiye kubarasaho ngira ngo bagifata ubutegetsi mwabonye ko amerika yarashe eh, ku mutwe w'abayisilamu bi- ku mu- ku mutwe w'abayisilamu b'iterabwoba wa eh, wa leta ya kiyisilamu na al qaida eh, wabonye ko isirayeli ubu ngubu imaze kurasayo eh, imaze kugabayo ibitero by'indege birenze magana atandatu kugira ngo isenye ibi bigo bya gisirikari byari bihari eh, bikomeye n'intwaro zari zirimo cyane cyane za kirimbuzi bariya abayisilamu batazazishyira mu maboko yazo eh, yabo ngo hanyuma baze eh, kubiteresha muri isirayeli Mm. E, turaza kubigarukaho mu buryo burambuye mu kanya tureba ahazaza aha- ha siriya ariko reka tubanze twakire edmo tuyikeze ikaza mu kiganiro muri sanga e, uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi nayirobi muri kenya Mm.
hanyuma nkaba mfite nkaba mfite ikibazo cyane cyane ikibazo cyerekeranye na siriya ubu Yego.
muri aka kanya Mhm.
Eh, ngo siriya cyari igihugu cyifashe cyari igihugu kimeze neza ku bisanzwe ugereranyije no mu burasirazuba ugerageze kureba mu burasirazuba bwo hagati siriya navuga yuko cyari- cyari kimwe mu bihugu bikomeye mu burasirazuba bwo hagati ngo rero ku bisanzwe ngerageze kuraba narabonye naragerageze kuraba ibyari kubera muri siriya abanyagihugu inyesha amazina zifata gutembagana ubutegetsi abanyagihugu baragiye bara- baranezerwa baragira amahanze ama- amadefire bamwe bamwe bari bagira n'iminsi mikuru ariko ku uwo mwanya ugerageze kuraba ibiko bireba muri siriya ura- urabona yuko harimo n'abanyagihugu bamwe bamwe mwa- mujya mu mwanya baryohewe ndazi yuko harimo bamwe bamwe bataryohererewe ariko ariko ndabitahura kimwe gusa abanyagihugu aba ibi bihugu byo mu byo mu burasirazuba bwo hagati by'abarabu ku bisanzwe nti- ntibakundana nta mutima nta mutima w'urukundo bafite hagati yabo kubera yuko bijya byose n'ibyari kuba kandi ugerageje kuraba aho ujyaye ibi bintu abantu babyihishe inyuma uyu mu- ngo ni umuryango wo gutabarana utanu utanu utanu ujyaye ni- niyo ntuze niyo soko y'ibi byose biriko biraba cyane cyane ugerageje kuraba nko nk'ahaye muri afurika nka muri afurika ugerageje kuraba libiya uno munsi ndazi bicuza abanyagihugu ba libiya urabye ukuntu bari babayeho kadafi akihari ugerageje kuraba u- kugera kuza ndazi libiya abanyagihugu ba libiya baricuza barifuza icyo bagarukanira kadafi edmo gerageza gerageza kugaruka ku kibazo ikibazo ushaka kubaza umutumirwa ni ikihe
mbo ikibazo rero nshaka gutu- kubaza umutumirwa ni iki niye ese mbere yaho ugerageje ngerageje kuraba ngerageje kuraba se no- no kubaza kube- kubera iki i- ibi bintu byose biriko biraba ugerageze- ngerageje kuraba muri muri ukraine muri siriya na- ndetse n'ahandi hose kubera iki usanga utana ari ibyinshi- ari- ari ibyihishe inyuma aho ndashobora kuronka inyuze yanyu
Eh, urakoze cyane reka tubanze dusabe emmanuel iradukunda abategereje gatoya kugira ngo umutumirwa a- agusubize sinzi niba ah, professeur paul kananura ikibazo cya edmo sinzi niba wacyumvise neza
Eh, nacyumvise Mm,
buriya iyo bavuze uriya muryango wo gutabarana bw'ibihu- w'ibihugu by'i burayi otani ni amerika amerika rero ubu ngubu turi mu mpinduka y'isi ifite umwanya wa mbere kandi ikaba ishaka kuwugumana kugumana rero umwanya wa mbere ku isi ni uko ugomba kuba ufite ibihugu byinshi utegeka kandi uvugiramo rikijyana Eh, ibyo rero ni iby'ubu ngubu iryo hindagurika eh, riri ku isi niryo riri gutera izo ntambara z'akajagari eh, rikaba ari naryo eh, rigenga za politiki nyinshi z'ibihugu by'ibihangange bihanganye Eh, uhereye kuri iyo ntambara yo muri siriya ukajyana muri iyo ya ikirere ibyo rero bikaba byerekana ko ibihugu nk'ibyo byo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa n'ibindi byo ku isi nka afurika bitigenga ahubwo bikigengwa niyo mpamvu nibatubaka inzego zikomeye kandi ngo bashyireho ubuyobozi bugendera ku baturage igihe cyose bazagenda babavogera bakanabavugiramo bakabashyiraho bakabakuraho n'igihe bashakiye
Mm, edimo wumvise igisubizo cy'ikibazo cyawe ubanza edimo yagiye reka noneho twakire emmanuel iradukunda ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze mwiriwe neza murakomeye uraho nawe iradukunda uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, mperereye i kigali mu rwanda mu karere ka kicukiro Mm, Ah, igitekerezo cyanjye nari mfite igihe nashimira uriya mukozi ari perezida wa siriya wa- warembye abona abaturage biwe bashobora guhangikira bikomeye basigitswe n'intambara agahitamo gutanga imihoho niko navuga agahunga igihugu kuko ababanyi biwe b'abarusiya nibo bari bakwiye kuba bamudefanda ariko bitewe n'intambara nabo ubwabo bari banayikireme ngo ni ngombwa ko baba baramuburiye bakamubwira yuko badashobora kumutabara ahubwo icyo bakora ari ukumuha ubuhungiro akaba yazindutse akagenda ariko jyewe uriya perezida amufata nk'intwari kuko yaza kuguma ku butegetsi ntahunge igihugu akarwana na ziriya nyijamba njye mbona ko abaturage bari kwicwa kandi ba rubanda bugufi yewe uriya perezida ndamushima Ba- ba- abaperezida benshi barakwiye kujya bakora nk'ibyo yakoze nubwo wenda baba bahunze igihugu ariko byibuze urugero nko muri ikirere abantu bapfuye ni benshi kandi ziretse yanze kuva ku ku izima ngo yemere ko yatsinzwe kandi amerika nayo ikomeza imuhanahana none se no- none se- none se emmanuel reka nkubaze gushima uriya perezida Ba- baworoheje baworoheje U- u- icyo ush- yari ubundi yari bukore iki se atakoze
ikintu uriya mu perezida avuga ikintu atakoze yemba nta n'ikintu atakoze kuko bitewe n'imyaka yari ayoboye kiriya gihugu kuko niba niba uvuga ko atarwanye baragiye zirisuganya abona n'ubundi ba- ni naho bamusanze mu buriri abona bamugezeho nta kintu atariho kuko hari iyindi ntara yari yahisemo yagombaga kujyamo yari irimo ibitwaro by'igihugu abona n'ubundi nakomeza kujya kurwana nabo n'ubundi igihugu ki- ki- kirajya- kirarumuyonga oya oya manuel reka reka tuvuge ibintu uko biri yararwanye aratsindwa ntabwo yaretse kurwana kuko abishoboye ngo akunze abaturage kuko yabakandamije imyaka n'imyaniko hanyuma ararwana aratsindwa arahunga
ariko yarwanye mu gihe cya kera ntabwo intambara y'ubu ubundi yigeze ayirwanya yajyaga kuyirwana ate se kandi nta mbaraga yari agifite
mu myaka ibiri ishize Mm.
twavuga ko aribwo yarwanye Mm, yari yarwanye cyane ariko ubu ngubu yabonye n'ubundi imbaraga wenda zari ziri kumushirana igihugu yari yitezeho cyari uburusiya nawe nta kintu byari cyari kumu- kumufasha gusa kuba cyaramuhaye ubuhungiro nabyo bisava ariko yewe nubwo abantu bamu perezida bamufata nk'ikigwari njye ntabwo mubona nk'ikigwari kabisa wowe umubona nk'intwari
yewe mubona nk'intwari kuko urugero mbona ko bariya bafashe ubutegetsi ubwabo batangiye ku kutavuga rumwe n'aba- n'abaturage babo kandi n'igihugu bamaze kugifata deja none tubwo urumva abaturage baza kuba gihari bakarwana urumva byagenda gute none niba ubwo bari gusubiramo ubundi ubu ngubu bari gusubiranamo ari bo ubwabo none urakoze cyane emmanuel iradukunda kuri icyo gitekerezo utanze
murakoze cyane Profeseri Paul Kananura igitekerezo cya Emmanuel Iradukunda cy'ubutwari bwa Bashar al Assad eh, uracyumva ute
bo sinzi niba yaragize ubutwari cyangwa ubugwari gusa icyo tugomba ku- kumenya ni uko abanyagitugu bose ari abanyabwoba icya mbere ni abanyabwoba mu bwa- mu bya politike kuko iyo baba biyizeye bajya mu matora bakayakora neza hanyuma bakayatsinda bakunzwe cyangwa bashyigikiwe n'abaturage icya kabiri birirwa bakubita abaturage cyangwa babaragiza inkoni eh, bakagira ngo barakomeye iyo haje eh, igitero nka kiriya eh, kibakura ku butegetsi noneho ugasanga bahunze mbere cyangwa se bahunze nyuma ibyo byabaye kuri ba idi amini ngira ngo murabizi byabaye kuri ba mubutu eh, i- kuko eh, iki- iki- ikibazo cy'u- cy'ubutegetsi bw'igitugu ni iki si uko aba atari na bubi gusa ahubwo ni uko bushyira inzego zose n'ubushobozi bw'igihugu mu muntu umwe noneho haba eh, ikibazo nk'icyo hakabura utabara hakabura n'intwari kuko abantu bose aba yarababibyemo ubwoba eh, bose bakabibikange bagakangika ubwo n'igihugu kikangirika
ariko se kuki bibanza gutinda igihugu kikangirika abaturage bakahazaharira kubera iki bigomba gufata igihe kingana nk'uko byagenze kwa asade n'ahandi tuzi twagiye tubona kuki bi- bitinda
kwa sabiyo na ntibyari butinde iyo ataza kugira abamushyigikiye ubu rero abamushyigikiye nabo bafite ibibazo byabo bagomba kwita iwabo Eh, uwo musaga ntibabashe kuwumuha byatumye agenda avaho yirukanka eh, bamukurikiza umuriro munsi y'indege ye mu yandi magambo ntabwo eh, yahunze kubera ko yanga ko abaturage bapfa yahunze kubera ko mu by'ukuri eh, ya- yananiwe kuguma ku butegetsi abaturage barasanzwe biyicira ubwo sinzi niba zari inyungu z'abaturage ubwo zari inyungu zo gukiza amagara ye
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc twakire ba nyankimbo na claude Eh, amakuru amakuru claude uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi hano muri zambiya nkorera muri zambiya niho ntuye Mm.
ariko ndakurikirana ibiganiro ntabwo gutumira kuduhamagariye uwo muhinga
Mm.
ubwanjye igitekerezo ariko ariko ari ikibazo nabaza uyu mutumire niba kuko bo nk'aba baba barabyize barakurikirana eh, politike mu bihugu byose kumbure n'iby'umutekano nk'uko mwabitubwira- mwatubwiye hanyuma sinagira mwibarize niba bagiye impande zo kuganira bagafata turazanye politike iyi onu twumva onu ifasha iki ibihugu biba biri mu ntambara mu njyane ko rimwe na rimwe kubona iseruka mu gihe bitayandara cyangwa se ibyo
umurongo wawe telefone eh, eh, eh, claude gerageza gerageza ufate neza telefone unayiyegereze kuko ntabwo turimo twumva ikibazo neza
kubaza ubu butumire Mm.
iyo nk'umuhanuzi adusoma aduca tugiye nk'abantu bari kubakurikirana ibiganiro adufasha gutahura muri za politiki oni ishuhara uruhe kugira ngo izi ifashe abantu bitarashikaho bakorana ku butegetsi ku ngufu babanje kwicana abantu babanje ku- kugirana nabi kandi dufite ibiserukira igihugu oni ihari nyiramariyoni cyangwa arakumva
se mwakoze
profeseri paul kananura
Eh, umuryango w'abibumbye burya nacyo ni igicupuri ba- ba- bakoresha kugira bayobore eh, abakene ibihugu bikennye Eh, igihugu cyagiyemo umuryango w'abibumbye ni uko kiba cyasambutse kandi kugira ngo kiziyubake biba bikomeye binagifata igihe umuryango w'abibumbye rero nta ruhare wagira iyo habaye icyemezo cyo kugira ngo bikize abo banyagitugu bikize ubwo butegetsi bubi baba abaturage baba ibindi bihugu bifitemo inyungu icyo gihe bo baza gusana eh, cyane cyane iyo hari ababohereje kugira ngo basambure
Mm. twakire bolingo masanga ikaze mu kiganiro muri sanga masanga turakumva ok agomba kuba atari ku murongo wa telefone bolingo masanga ntabwo turimo kumwumva neza ariko hano hari ibitekerezo birimo bitugeraho ku murongo wacu wa facebook uyu yitwa nibizi gustave ati twarabavumbuye murabibaza kandi mwebwe nyine na rimwe mubizi uko siriya yasenywe nabo nyine bashobuja banyu Ah, Aaron irangabiye ati umugambi wo gusambura ibihugu by'abarabu urabandanya kandi isi yarayibonye yuko iterabwoba ryose riri ku isi ryashinzwe n'uburengero na amerika barikoresha mu gusahura ibindi bihugu Ah, profeseri paul kananura reka tugaruke ku isano bino bintu eh, bibera muri siriya bifite by'umwihariko ku mugabane wa afurika wenda n'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari kuko umuntu ashobora kuvuga ati ese kuki ijwi rya amerika yahisemo kino kiganiro cyo kuri siriya kandi iri kure cyane y'ahantu ubundi tugeze ibiganiro byacu mu rwanda mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo tubisanishe tugerageze kureba isano bino bintu bishobora kugira cyangwa se ingaruka bishobora kugira mu karere eh, duherereyemo porofeseri paul kananura
ngira ngo nta ngaruka byagira n'imwe kuko eh, ni ibihugu bitandukanye bifite imico itandukanye biyoborwa ku buryo butandukanye gusa icyo bushobora gutangaho isomo ni uko eh, bwa- bwavuyeho nk'uko muri ako karere abayobozi b'ibitu- b'igitugu bagiye bavaho nka mubutu nka idi amini ubona ko bose bavuyeho kimwe eh, ku munota wa nyuma basiga abaturage mu kangaratete bakihungira bakajya kubaho neza abaturage bagasigara mu ngorane Eh, icyo byatwigisha ni uko abaturage batakomeza kuja inyuma y'abategetsi b'abanyagitugu kugira ngo batabasiga mu muyonga bo bakifatira rutema ikirere bakajya kwirira neza ibyo babitse muri ibyo bihugu
Eh, ubundi kiba gishishikaje abaturage cyane cyane ni no kureba ibijyanye n'ubukungu ibintu turimo tubona hari ingaruka bishobora kugira ku bukungu bwa bwa afurika by'umwihariko eh, mu karere k'ibiyaga bigari
keretse nko ku kibazo cya peteroli ariko eh, i- iva mu- muri siriya ntabwo ikoreshwa muri afurika Hmm.
Eh, ndumva nta kibazo byazatera mu- muri afurika cyane uretse ko nta n'ikibazo cya peteroli bizatera ku isi kuko ibi bihugu bikomeye bifite ibibazo by'ubukungu eh, haka- hakaba hashobora no kuzaba ikibazo cy'ubukungu gikomeye mu mu minsi iri imbere ntabwo bareka ku masoko yabo kuko aribo ba- bagena ibiciro ntabwo bareka ibiciro bya peteroli biziyongera cyane ubwo urumva rero ko nta ngaruka eh, byazagira kuri afurika kandi nta gihugu kugera ubu cyari gifitanye umubano wihariye eh, na siriya mu by'ubukungu cyangwa se cyakeneraga ibintu biva muri siriya cyangwa cyoherezaga ibintu muri siriya ndumva nta kibazo cy'ubukungu bizatera eh, cyane muri afurika Eh, ntabwo byamera nk'uko byagenze muri kirene kuko ikirere yoherezaga ingano nyinshi muri ibi bihugu by'i burayi no mu bihugu bya afurika ibyo ngibyo byatumye igiciro cy'ingano eh, cyiyongera eh, ku- ku masoko y'afurika ndetse zikanabura eh, kuri ayo masoko y'afurika Eh, icyo gusa abanyafurika babikuraho ni uko bagomba mm, gushyiraho inzego kubaka inzego zihamye zikomeye zirebera umuturage kandi zishyira umuturage ku isonga ah, bityo bikazatuma abandi batabameneramo
reka twihanganishe teofile mugabo gakuzu turamugarukaho mu kanya maze nkubaze kano kabazo hari uwigeze kuvuga ati utubwire isano riri hagati y'intambara y'uburusiya bwashoje kuri ukraine ni- n'itembagazwa ry'intwaro ya asade Ah, dusubiye gato kuri icyo kibazo ibibaye ibimaze kuba muri siriya hari icyo biri buhindure ku migendekere y'intambara ukraine irwana n'uburusiya
ntacyo bihindura kuko uburusiya bwaretse ibyo muri siriya ntabwo buri kubyivangamo eh, kandi ziriya nye- nyeshyamba zemereye uburusiya kuko zitazigera zegera ibigo byabo bya gisirikare biri muri hariya kuri mediterane ariko muri siriya ndumva ntacyo bizahindura n'abashakaga ko bigira icyo bihindura ubu ngira ngo bamwaye kuko uriya mugabo uyobora uburusiya aratekereza cyane mbere yo gufata ibyemezo ibyo ngibyo rero mu rwego rwa gisirikari niko bigenda iyo utabaye umunyurabwenge winyuramo cyangwa ukanyurwamo ubwo rero aho ngaho abanyurabwenge baratekereje basanga bitari ngombwa kujya kurwana intambara udashobora gutsinda abandi nabo bari bazi yuko bashobora kubagusha mu mutego ubwo baratekereza ibindi
reka noneho twakire teofili mugabo gakuzu ikaze mu kiganiro muri sanga utubwira aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze aho mbereye ni mu mujyi wa goma ngaba nashaka kuzana igitekerezo ku byerekeranye n'iyi ntambara ya siriya nyine ubundi urabona iyo twitegereje twebwe n'abanyafurika usanga ikibazo nyamukuru bizana ko ari ingaruka ari uko abiyita ngo ni abademokarate abademokarate nibo bari inyuma y'izi ntambara ntituramenya nimba gushaka demokarasi bizasaba kurwana icyo ni ikintu kimaze kuba ku isi yose abanyamerika abanyaburaya bamaze kwishyira kwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu ubwo ingaruka bigomba kuzagirana ni uko hari bamwe bagiye kuzabona yuko amerika n'uburaya bimaze kurenza urugero bakabyivanamo noneho bakamenya icyo bagomba gukora ku bihugu byabo urabona icyitegererezo kadafi urabona turabona biriya muri congo ukuntu bari gusa batumira igihugu kibanyi cyacu kikaza kudutera aribo babikoresheje kugira ngo basahura imitungo ushingira kuki wemeza ko buretse buretse buretse teofile ushingira kuki wemeza ko aribo babiri inyuma ushingira kuki wemeza ko bari inyuma y'iterwa rya congo ufite ibihe bimenyetso
nawe urumva sinzi ko umunani umurebere inyeshyamba igomba kuba iri bosa iri byenekipe murambabarira iri byenekipe ifite ibikoresho bihagije amahanga agagumye kubirebera kandi bavuga ngo ni demokarasi kandi ari kongo ari n'aba baturanyi bakaba baba mu iranama ya nasiyo zini noneho ntibagire icyo bakomanga bereka yuko bariya bareke gufasha abarebere ariko ariko teofile buretse aho ngaho kubirebera no kutagira icyo ubikoraho bitandukanye no kubishyigikira cyangwa se kubura nyirabayazana wabyo
gushyigikira nagira ndi ntabwo gushyigikira bisaba ngo wowe ubwawe ugaragare ntari mpaka ngo umuntu agaragare inzira ni nyinshi zishobora gutuma umuntu yashyigikira undi none se urayinenga iki ko ihora yamagana izo ntambara zibera aho ngaho
none kuko itabafatira imyanzuro ntibafatire imyanzuro nicyo kibazo kwamagana siko gufata umwanzuro ahubwo yakagombye kubafatira imyanzuro kuko ikareba ko ukuntu abantu batesetse ititaye ku nyungu yitaye kuri duwade nome igafasha abantu ikabamagana kandi ikabafatira imyanzuro mu yandi magambo wowe uravuga yuko ingabo za onu ziri aho ngaho ntacyo zikora no mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri zakubise inyeshyamba z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu zizivana mu mipaka ibyo byose uravuga ko ntacyo bimaze
ntacyo bimaze bafite imyaka myinshi hano muri kongo no mu burasirazuba bwa kongo ariko ntacyo barakora
teofile mugabo gakuzu urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya amerika
namwe murakoze twakire israel simon israel uratwumva
ndakumva cyane
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
jewe mmereye ngaha muri tanzania Mm.
jewe icyo mvuga si iki si igitekerezo ahubwo ndabaza Mm.
ndabaza abatumire naho ntashoboye kuba hafi y'ira- y'iradiyo ngo nkurikirane neza iby'umu- iby'umutumire ariko aravuga ariko namaze kubona ibyo mwavuze mujya kuvuga kuri uyu munsi rero nda- ndabaza ikibazo kijyanye na na siriya Mm.
iyo ntambara ya siriya urabye imyaka imaze ni myinshi cyane kandi urabye ibitigiri namwe ngaha ku isi rya amerika mwatanze by'abanyagihugu bapfuye muri iyo ntambara usanga ari ibitigiri ari ibitigiri by'umure- by'umure- by'umurengera rero ndabaza uko ni kubera iki ibihugu bifite inguvu mu by'ubutunzi kandi bafite inguvu nyinshi mu bya politiki aho ndavuga uburayi na amerika bashobora kurerekera intwaro runaka bakayireka ikica abantu ibihumbi n'ibihumbagiza mugabo ntihagire ingingo ifatwa zo kubuza uyu muntu cyangwa iyo ntwaro yiwe kubandanya ikora ububi nk'ubwo bwose
arakumva umutumirwa profeseri paul kananura u- ikibazo cya israel uracyumva ariko kandi ndo- ndongera ko ni- n'ikindi Mm.
urabye nka politike za ah, za east africa cyane cyane ndavuga east africa aho natanga nk'akarorero mu bihugu bitandukanye burundi u rwanda congo reka twikite cyane ku burundi Mm.
urabye ah, ukungene ibihugu byacu bitwawe urabona yuko hariho ukuntu hariho bamwe bakandamizwa bakabuzwa uburenganzira bari ba- bafise bakabuzwa na, na leta ariko kandi iyo leta ikaguma ifashwa n'ibihugu bya burayi na Ame- na Ame- amerika kandi babona yuko uburenganzira bwa kiremwamuntu buhaye burahonyogwa bagaca bacishikara kubaha inkunga kugira ngo babashe kubana ingufu zo gukandamiza abanyagihugu
Mm. profeseri paul kananura ibibazo
Eh, ngira ngo ntawubuza uwo yoshya niba ibyo bihugu ari byo byoshya eh, icyo gihugu cya isirayeli ku ku gutera biriya bihugu by'abarabu ki- babifitemo inyungu kandi imigenderanire y'igihugu ishingiye ku nyungu ntabwo ishingiye ku marangamutima cyangwa se ku ku bindi byo birirwa bavuga ngo ni ni ugukunda abantu ntabwo ibyo bibaho
Mm.
umuntu arigira iyo atigize arapfa n'igihugu kirigira iyo kitigize kirashwanyuka
Mm. reka tugaruke noneho ku kibazo nyamukuru muri iki kiganiro siriya irimo iragana he ni iki kigiye gukurikiraho muri siriya
kugira ngo siriya izashwanyuka nka libiya kandi niko bizamera kubera impamvu ebyiri icya mbere ibihugu biyikikije eh, bya isirayeli na na, na turikiya nta nyungu bifite ko siriya yongera kuba igihugu nyagihugu kandi ibi byerekana birasa muri ibi- muri icyo gihugu Eh, ndavuga isirayeli irasa ubutegetsi bushya bw'abayisilamu buriya mutwe w'aba- w'abayisilamu eh, wa hayate Eh, bamaze kurasa gusenya ibigo bya gisirikari asadi yasize bamaze gusenya eh, ubukungu bwa siriya Eh, n'ibitero byinshi cyane bigeze cyangwa birenze magana atandatu by'indege zo- i- i- i- i- urumva ko ari ibitero biriya byo bita bombardoma ziba zikomeye bakoresheje indege za kabuhariwe eh, zirasa zigashwanyuza ibintu Ah, ikindi ni uko tirikiya nayo nubwo yashyigikiye bariya ngo bafate ubutegetsi iragira ngo eh, bazirukane abakiride eh, bagenda bayijomba udukwasi nayo ikabarasira mu majyaruguru icyo kintu cya mbere ni uko ibyo bihugu byombi bidashaka ko siriya yongera kuba igihugu nyagihugu noneho muri siriya nayo ubwayo harimo imitwe myinshi kandi igenzura ubutaka bumwe na bumwe bwa siriya bunyuranye hari izo nyeshyamba z'abayisilamu zafashe igihugu ariko zikaba zidashobora kugitunganya neza kubera ko hari aho abakiride eh, mu majyaruguru ba- aribo baha- bahafite ijambo ari ari nabo bahakontorora hakaba utundi duce eh, nka tubiri cyangwa dutatu du- natwo tuyoborwa n'imitwe y'iterabwoba ya al-Qaeda na leta ya kiyisilamu abantu ba asade nabo barahari Eh, baba abasirikari baba abanyapolitike eh, baracyahari kandi nabo baracyari aho ngaho mu baturage nabo bashobora kwivumbagatanya mu minsi iri imbere nibatangira yenda kugirirwa nabi kandi hari ikindi cyaje kuba kinakomeye ni uko bariya binjiye kubera ko ari abasinite abayisilamu b'abasinite byatumye abandi bari bameze neza bari ku butegetsi b'abashite bahungira mu- muri irake kuko naho hafite abashiyite eh, bazagira uburyo bwo gushaka kugaruka ikindi gice nacyo gihungira muri libani nabo bazifuza gushaka kugaruka ubu ni igihugu kitazagira amahoro mu minsi iri imbere uburyo bwo kugira ngo kizongere kuba igihugu nyagihugu bizaruhanya
Mm. reka twakire apotre inosa ikaze mu kiganiro muri sanga utubwire aho uherereye utubwire n'ikibazo Ah, uri ahantu hasakuza ariko sa nk'uwigira hirya gato tubone kuvugana
halo Eh, turakumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inosa ntabwo dushoboye kumwumva neza umurongo wa telefone ntabwo umeze neza profeseri paul kananura abu mohamed al jolani uyoboye inyeshyamba zahiritse ubutegetsi ariho miliyoni icumi z'amadolari ya amerika ku muntu bari baravuze yuko uzamubona azahembwa ayo mafaranga none niwe uri ku isonga ry'ubutegetsi bwo muri siriya muri iki gihe bizagenda bite aya mafaranga azaribwa nande
iroreze ko ubu ngubu agiye kugira ubudahangarwa nk'umuyobozi wese ibyo ngibyo ubwo byarangiye kandi niba baramuhisemo kugira ngo ayobore eh, izo nyeshyamba ni uko ubwo bari bam- bamushyizeho icyizere kandi bari bazi aho ari ntibamufashe rero icyo gihe ntabwo bazamufata yicaye muri leta ni icya kabiri icya gatatu ibyo bintu byo kuvuga ngo ibintu by'iterabwoba nta n'icyo buriya bivuze kugira ngo umuntu yabibutsa ko mandela n'igihe yari perezida wa afurika y'epfo yari ku ilisite y'abanyamerika b'iterabwoba kuko kuyijyaho biroroshye kuyivaho birakomera Eh, ngira ngo mandela bayimukuyeho atakiri na perezida Eh, ic- icyo gusa byamuteraga ni uko kujya muri amerika eh, ibyerekeranye na viza ye yagombaga gutangwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ntabwo yatangwaga na ambasade ubwo n'undi eh, mu kugenda agiye nko muri amerika agiye nko mu- mu muryango w'abibumbye cyangwa se agiye muri amerika nk'umuyobozi wese ubwo nawe ni muri urwo rwego bizajya bicamo kugera igihe bazabimukuriraho naho ayo mafaranga ubwo bagiye kuyabika bayashyire ku bandi Mm. reka twakire marcel ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane kandi ndabaramukije mwese na kananura ndamutegereje
yego Ah, tubakurikirije ndashaka ku- kumubaza ikibazo kimwe ariko gikuye n'ikibazo tubiri kirimo a na b Mm.
hariya mu burasirazuba bwo hagati biriya bihugu byinshi byaho usanga bikungahaye kuri peteroli ariko kubera amatwara akazi ya kisilamu ugasanga uburyo bayicuruzamo na- n'imitwe yenda yitwaje intwari hariya abayisilamu no kutumvikana kw'amoko abayisilamu abashiya abasunike n'abandi hari ukuntu bigenda bidakwiriye hanyuma icyo mbaga ni iki isiraheli hariya hirya ishaka kwigira umupolisi wa kariya gace amerika nayo ikigira umupolisi w'isi nanone ikaba inshuti y'akadasohoka ya israel guterana guteranira muri yordaniya kw'aba bantu ngo bize ku hazaza ha siriya ariko siriya idahagarariwe urabimpurirwa ute no guterana kwa berwe mu budage ku banyamerika n'abanyaburayi ngo bagabane afurika buriya hazaza ha kariya gace nyuma y'uko bagena uko siriya izayoborwa muzabihuza muke n'umutekano wo muri kariya karere nk'uko byagenze muri afurika bayigabanira imbere mu budage murakoze
porofeseri kananura
narisera abajije ikibazo cyiza icya mbere aho bihuriye ni uko uwo bashaka gutsindamiza cyangwa kuyobora ntabwo agomba kuba ari kuri ayo meza kuko nta jambo rye bakeneye bakeneye bo kumvikana uko bazagabana ibyiza bye aho ngaho imbere bavuze uko bazagabana ubukungu bwa afurika n'ibyiza bya afurika kugira ngo babyiharire kuva icyo gihe kugera n'ubu abandi nabo ubwo bagiye kumvikana uko bagomba kubungabunga inyungu zabo muri siriya n'uko bagomba kuyigabana buri wese agafata akamanyu ke cyangwa ntagire uryamirwa ubwo urumva rero iyo ugabana inka amashyo y'inka ntabwo amashyo y'inka uyatumira ni icya mbere ariko aho bihurira n'iby'umutekano wo muri kariya karere ni ukuvuga ko biriya bihugu nabyo ntabwo byigenga ngira ngo niba mwanakurikiranye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa yorudani yavuze ko siriya bafite ubwoba ko igiye kuba nka libiya ari nabyo twavuze ubushize muri iki mu kiganiro twagiranye n'ijwi rya amerika urumva ko n'abayobozi ari byo bari gusubiramo kuko nibyo bizaba ubwo rero ariko buriya mu kavuyo barusahurira mu nduru niho bungukira ibyo rero byo guteza umutekano muke biri muri gahunda zo kugira ngo barusahurira mu nduru bunguke ubwo ni ukuvuga ko peteroli n'ibindi byo siriya ifite bizagendera ubuntu muri iyo minsi igihe cyose siriya izaba itari igihugu gifite ijambo
porofeseri paul kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano twavuganaga uri pari mu bufaransa reka ngushimire cyane uruhare ugize muri iki kiganiro muri isanga
murakoze cyane mutagomwa reka nshimire namwe mwese inshuti twabanye muri iki kiganiro muri isanga nisegura kubo tudashoboye kwakira ibitekerezo byabo kubera ubuke bw'umwanya ikiganiro muri isanga n'ejo n'ejo bundi murabizi ko ari buri munsi hano isa kumi ku ijwi ry'amerika byabagezagaho icy'uyu munsi ndi jeffrey mutagoma na nadia taha nabo bari bafatanyije ku buhanga bw'ibyuma mbashimira twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mesi